ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose kuri facebook youtube na instagram eh, turi kuri radiyo yacu udusange no ku rubuga wa eshatu radiyo yacu viyewe akadomo komu muri sitidiyo ya karindwi muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umunsi wa nyuma w'ukwezi kwa kabiri buhoro buhoro umwaka uragenda uvaho ukwezi kumwe kumwe umunsi umwe umwe isaha imwe imwe umunota umwe umwe isegonda rimwe rimwe niko bimeze igihe ntigihagarara natwe hano ku ijwi ry'amerika ntiduhagaze twaje kubaha akanya mukunda ko gusangira ibitekerezo no kumva indirimbo zidufasha kuruhuka muri wikendi shekere yemi alade
shekere ni indirimbo ya yemi alade mu gihugu cya nigeria yafatanyijemo na angelique kijo bose ni abakobwa cyangwa se abategarugori b'abanyafurika muri afurika y'uburengerazuba indirimbo yabo nshyashya rero shekere twabagezagaho twageze rero muri ka kanya twakiramo telefone zanyu tukabaha ijambo mukatugezaho icyo mutekereza ibibera iwanyu aho ngaho cyangwa se mukagira icyo muvuga ku makuru ah, twabagejejeho uwa mbere duhereyeho ni Vincent ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane kimwe ikaze ndanezerewe kuba mwamamaye kugira icyo navuga ku makuru amaze iminsi atambuka mu rwanda ndetse n'ibera mu rwanda Eh, nishimiye cyane kubona nyakubahwa perezida wa repubulika ahindura minis- ahindura minisitiri vode kubera byinshi yari yarakoze bibi tutari twishimiye tukaba twarabonye biriya bintu ari byiza cyane ko n'ahandi mu zindi nzego byajya bikorwa mu gihe umuyobozi ahohoteye abaturage
Mm, none se Vincent ibyo bintu usibye biriya byagaragaye abantu bari barabivuze ko ahohotera abantu
Eh, abantu bari bagiye babivuga kenshi ku mateleviziyo cyane cyane nk'ikiganiro kigeze gitambuka kuri televiziyo y'u rwanda aho evode yaganiraga na dr frank habineza Ah, abaturage bari bakurikiranye icyo kiganiro igihe evode yabwiraga dr frank habineza ko kuganira nawe ari ukwiyahura bari bamugaye berekana ko izo mvugo zidakwiye mu by'ukuri nyine biriya byaje ari indunduro ariko bari barabyerekanye kenshi berekana ko imico ye atari myiza
Mm. nuko rero uti icyo gikorwa uragishimye komeza
Eh, ibyo bikorwa naragishi- kiriya gikorwa naragishimye cyane kuko nyakubahwa perezida wa repubulika yashyize mu gaciro kandi amusimbuza umuntu nawe ushoboye twizeye ko biriya byabaye byiza kuko bizereka n'abandi banyarwanda bose bayobora ko kutubaha abaturage atari byiza kuko ari bo bakorera Ah, ikindi kintu kimaze iminsi kinshimisha mu rwanda ndetse kinashimisha abanyarwanda muri rusange ni turu di rwanda irimo iraba yazen- navuga ko yazengurutse igihugu cyose Mm, ariko se Abanyarwanda babashije Vincent uretse gato tutarava ku cya evode eh, u- uko mperuka hari uburyo bw'iperereza bwatangiye ubu bigeze hehe niba ubikurikirana
Eh, ntabwo mvugira inzego z'iperereza ibyo Mm.
mvuga ni njye ku giti cyanjye nk'ibyo eh, nabonye icyo Mm.
numvise batangaza ni uko bamukurikirana ibindi mwabibaza inzego z'iperereza njye ntabwo nzivugira twagiye muri turu di rwanda
Eh, turu di rwanda yaranshimishije kuko yazengurutse igihugu cyose abanyarwanda barishima babasha kubona umukino bakunda w'amagare cyane cyane ko indi mikino yo itadushimishije kuko tutabasha kubona itsinzi ariko turu di rwanda mu by'ukuri yaradushimishije ko abanyarwanda bamwe na bamwe bagiye berekana icyo bashoboye bituma n'urubyiruko rwi- rufitiye iyo gahunda yo kuba rwajya mu magare rubibona hirya no hino mu cyaro ni byiza nabyo twarabishimye
ariko Vincent buriya se singira ngo eh, ubwitabire bw'abanyarwanda n'akazi bazakoramo bizamenyekana amarushanwa ageze ku ndunduro
Eh, ariko ku ndunduro urebye na n'ubu bitwaye neza kuko mugisha moyize ari ku mwanya wa kabiri Mm.
mu by'ukuri ku ndunduro rero dufite icyizere ko na turu di rwanda yayitwara
urabona ayikozaho imitwe y'intoki
rwose birashoboka cyane kuko kuba ari ku mwanya wa kabiri biroroshye ko ikinyuranyo cy'iminota irimo hagati n'uriya wa mbere yayikuramo ejo turu di rwanda akayitwara noneho murimo murafana abanyarwanda bayitabiriye ku buryo bw'intangarugero
mu by'ukuri urumva ujya gute- mu kinyarwanda baravuga ngo utera ubure- uburizara bw'ibanza ntabwo wajya gufana abanyamahanga kandi ubona bagenzi bawe barimo mu by'ukuri turabanza gufana abanyarwanda ubwa kabiri tugafana na- n'abandi batsinda ariko icya mbere ni uko dufana abanyagihugu kurenza abandi hari ukuntu njya mbona mu marushanwa yo hanze abaturage batera umurongo bafite amazi ari mu ducupa bafite utundi tuntu aba- abagenda ku magare nka hariya muri tour de france ba- banyuraho bakabahereza nk'agacupa k'amazi namwe aho ngaho mu rwanda niko bimeze
rwanda biriya ntabwo byemewe kuko bishobora guteza umutekano mukeya eh Eh, buri kipe ifite uburyo iroroganize kuko ikipe ifite abantu ndibwira batanu baba bakina muri ekipe baba bafite ukuntu bayipanze umukinnyi agaherezwa mugenzi w'amazi bitewe n'uko babiteguye ntabwo biriya mu rwanda twabikora kuko ntabwo wakizera amazi banazana ko yaba ari meza cyangwa yafasha abantu bari mu marushanwa kuba bakomeza gukina neza ntabwo biriya leta y'u rwanda yabyemera ariko nta n'icyo bimaze kuko hari ugize igihe uti ushobora no guteza impanuka ugize uti bashobora gutanga amazi atari meza
Eh, ndavuga amazi atari meza n'amazi yanduye bitewe n'uko kuvoma nko ku ma- ku migezi hari igihe amazi aba adasukuye neza nicyo navuga ntabwo navuga amazi ah, ashobora kuba ari ibi- ibintu bitari byiza ahumanye hanyuma se mu rwanda nta nganda z'amazi zihari ku buryo zatunganya amazi meza agahabwa abakinnyi muri ubwo buryo
Ama- amazi arahari atunganyije neza ariko ntabwo icyo kintu bagikora ku buryo badisitiri- bayadistribuwa mu baturage ngo abe aribo bayaha abakinnyi ahubwo bo bayitwaza bitewe na koruteje ziba zateguwe akaba aribo bagenda bayagenera abakinnyi Mm, kandi komeza ni nako bikorwa komeza na- nagukomye mu nkokora kubera amatsiko mba nshaka kugira ngo n'abadukurikiye bamenye uko ibintu bigenda Na- komeza igitekerezo cyawe Mm.
ni byiza cyane nabyo kumbaza kugira ngo n'abadukurikiye basobanukirwe batazi u rwanda Mm.
Eh, iyi turu di rwanda rero nk'uko nabivugaga yabaye nziza ku banyarwanda tubikurikirana kandi yabaye nziza no ku banyamahanga kuko babashije gusura u rwanda bareba uko mu rwanda tugira ambiyanse bareba uko tuyobowe Eh, biriya mu by'ukuri bizabasha kwerekana isura nziza y'u rwanda bitandukanye n'ibiba bivugwa hirya no hino tu rwanda ntirugendwa ntitwakira abashyitsi neza ariko babonye uko twabakiriye ko nabyo bibafasha bigatuma n'abandi bazaza bikazatuma visiti rwanda irushaho gutera imbere kurenza uko yari imeze
Vesa- Vicente urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ayo makuru tugejejeho yibera mu Rwanda ukomeze kugira wikendi nziza no kuruhuka neza nyuma y'umuganda
namwe turabashimiye murakoze cyane kumpa ijambo
reka twakire na Demokrate ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika
ndumutama nyaramukunyanga mugabo nawe nyine
Eh, Demokrate uranyumva
ndabumva cyane Eh, uherereye hehe
ndo i burundi
ye nuko rero amakuru ukiye aho ngaho mu burundi
ndo reka nanjye abashimiye ukuntu mwaze kunyumva mukanyakura Hello?
ndakumva ndakumva ariko ndumva hari ibintu bisa n'ibisakuza ku ruhande rwawe
Eh, ndabumva cyane ndabumva cyane ko ndayitambuye Eh, nuko igitekerezo Eh, cyawe hanyuma Mm, ni ukuvuga rero amakunda yagezeho mm.
halo Eh, aha ni ukuvuga ngaha mubona ko ukemura ikiriyo cy'amatora Mm.
Eh, ariko ndiko ndaraba kuri ba politiki ntabwo icyo kari cyiza cyane cyane ahubwo bakabushanana cyane
barapfa iki
Eh, eh, ni ukuvuga yuko baba ubutandukane bwo bwa bwa politiki nkabona ko rero ikigoye arega akagihazi ni ukuvuga barongera imigambi barega gutunganya cyane cyane nk'iyo bakorera muri birare kundwi ishize Mm,
Eh, aho bavuga ko hari ubwa- hariho imigiye yateye yarwanye ariko bagasanga ntabwo ari byo n'abandi bantu
ariko se ibyo bintu Hello?
urabona urabona byakemuka gute demokrate kugira ngo iteka amatora najya kuba eh, iyo mirwi uvuga y'urwaruka cyangwa abandi ba- barwane urabona umutari uwuhe
bo umuti ni uko nza kuwuvuga mu ngabo abibyo byo ntiragira icyo bikoze na cyane cyane urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi ngo rubangamiye cyane iyindi migambi batavuga rumwe ndiko ndakuvuga ka politiki ko nanjye ngendera benshi cyane rwose ntaga n'abantu bwinshi cyane ndabona ko ubwo bugifatamwa nabi cyane rwose
niko ubibona
yego ko ntaga na benshi ngendera henshi cyane gusa icyo mwasaba ni uko abarongorwa urwaruka cyane cyane mu murongo ku butegetsi bageza kuba disipurine bakagugisha kumenya kuba n'urundi rwaruka
Mm,
Eh, kugira ngo rero umwuka ukomeze kuba mwiza cyane hanyuma twese abarundi hamwe twitegure kujya mu matora imitima itekanye tuje twese ni ukuvuga uzotsindwa nuko yatsinzwe uti nabo azatwarire bose iyo nico mbona cyabwirizwa gukorwa
urakoze cyane demokarate ukomeze kugira wikendi nziza
yego ntamara kugira amerika mwakoze twakura muri ibihe byiza
Eh, reka twakire na jalong rambaramba muvandi amakuru
amakuru ni meza iminsi myinshi muvandimwe ni impamo ya mungu turaburanye
mera ku mukuru natwe tumeze neza akazuba ni kenshi ubu turimo kuva mu muganda mu kanya kawe
indera aho ngaho rero najyaga mpanyura hari ibishyimbo byiza byiza by'ibitonore sinzi niba bi- bikihera muri iyi minsi najyaga nyura indera aho ngaho hari ibishyimbo byiza by'ibitonore sinzi niba muri iyi minsi mukibyeza
Ah, ibihe byarahindutse climate imeze nabi eee
Mm, climate iratujahirije rwose ubu ngubu nanjye wenda nubwo nari mfashe nkavuga ntibireka mbe ntera imyumbati kuri uyu mugoroba mm.
ariko imvura imeze nabi rwose harimo kuva imvura idasanzwe tukibaza tuise uru ni urugaryi twari tumenyereye ni
urabona ishobora kuzatera ibibazo mu musaruro
ubu ngubu wenda nk'urugero naguha mm.
ahangaha wenda mu gace ntuyemo njyewe hano wenda ku rugabano rwa mukuyinga akagari ka kirenga Mm.
hari ahantu hari umuhora w'amazi mu buzima bwanjye mu minsi ishize hagira imvura ariko kuva nahaba nibwo nabibona
Mm.
imvura yaragiye ikushyura ikintu bita ubutaka mu misozi ruguru Mm.
uranyumva Eh, ndagukurikiye ariko ndumva telefone yawe igenda icika ubanza rezo itameze neza
noneho imvura iragwa ari nyinshi cyane imanura amazi menshi cyane aragenda aca mu mirima amasaka yose arakushyura aramanukana hasi mu gishanga Eh, ese muracyahinga n'amasaka
Eh, twe turahinga n'ubu ngubu turimo kuvugana ubu ngubu nyahagazemo kabiri uzi ko buriya igihe mperukira mu rwanda ntabwo ari kera cyane ariko ntabwo mperuka kubona amasaka
Oya, ubu ngubu barahari rwose ubu ngubu ni meza cyane ubu ngubu ndabona batangiye bagara ubu ngubu barimo kuyabagara neza cyane mm.
kandi wenda tukizera ko wenda nubwo iyo imvura ari nyinshi ariko wenda ashobora kuzeraga
ye nuko rero ubwo nyuma y'ayo makuru ye ye ibi- ibihingwa n'ukuntu ikirere kimeze reka nkurekere umwanya n'ubundi wari uhamagaye ushaka kugira icyo ubwira abumva ijwi ry'amerika
Mm, wenda i- rwose umwanya ni uwanjye mm.
wenda usibye ko maze iminsi myinshi wenda ntabasha kuvugira kuri radiyo bitewe wenda n'ikibazo cy'indwara amaranye iminsi ya malariya yari yaranzonze Eh, wowe ntabwo uryama mu nzitiramibu se iteyemo umuti
oya inzitiramubu kuyiryamamo na malariya ni ibintu bitandukanye Mhm.
kubera ko ushobora kubyaramo mu joro ariko mu joro wenda ndimo kuva mu kazi ndimo ndataha wenda saa mbiri z'ijoro wenda ndimo ndagenda n'amaguru wenda mfite distance wenda ya kilometero imwe ushobora gusanga n'ubundi wamubuhamwe ca mu ishyamba se cyangwa cyangwa muri rwa rutoki ruciye n'ubundi wamubupfuye nawe n'uburangiye no muri ayo masaka no, no muri ayo masaka uhagazemo ubwo niba wakunze kurya imisigati imibu ntabwo ntabwo ikurebera izuba
ntabwo yakurebera izuba n'ubundi ushobora gusanga izuba akuriye se cyangwa wenda n'igihe utarajya kuryama igihe wicaye hanze se cyangwa igihe uri no mu ruganiriro ugisaba wenda wibagiwe nko gukinga amadirishya ugasanga wamubu wajemo n'ubundi ugasanga urakura Mm, nyarutsa nyarutsa twakire na ndabona nta- ntari nu- n'undi muntu witwa n'ibitanga utegereje reka twe kumutindira nyarutsa ibitekerezo
noneho wenda nk'utundi tuntu navugaho ni nka dutatu Mm.
dore nkaba ndahavuga
telefone yawe telefone yawe irimo irabizana
ndimo ndakubwira yego
ni na wenda navuga kuri iyi ndwara ya korona vayirasi barimo kuvuga yageze hano mu munsi w'ubutayu bwa sahara mm.
urasanga ni indwara iteje ikibazo cyane rwose wumva abantu bafite ubwoba ku buryo barimo kuvuga ngo na shampiyona z'iburayi bagiye kuzihagarika bitewe n'iyo ndwara irimo kugenda ikwirakwira cyane kugira ngo wenda ku bibuga by'imipira wenda batazayikwirakwiza cyane wenda abafana baje gufana nk'ubu wenda natanga nk'urugero nko mu butaliyani hari imikino imwe n'imwe bagiye bahagarika kubera naho yabashije kuhagaragara ku ku rwego rwo hejuru nkibaza nkavuga ni se wenda iki cyorezo kizabonerwa umuti ryari kubona ari icyorezo gihangayikishije isi yose kugera n'aho ibihugu bikomakomeye nabyo bya byagize ubwabo bikavuga ati iki cyorezo kiraza kuza kumara ise tukibaza tuti se nkatwe nko muri afurika se cyangwa nko muri aka gace dutuye ko tutabashije kwirinda cyane kubona abantu bagenda basuhuzanya ngo barakurikiza umuco avuga ni nk'umunsi yaba yageze mu rwanda rwose bi- bizaba bikomeye cyane ishobora kuzatumara noneho wenda ikindi kintu navugaho ni iki kibazo cy'inzige bavuga zirimo nanone gutera muri afurika ngo zirimo kurya ibihingwa ejo bundi hari ku cyumweru hari cyashize sinzi hari umukirisitu umwe twari turi kumwe arambwira ati muri bibiliya ha- ha- ha- havuga ibibazo imana yateje yateje farawo ubwo yangaga kurekura abisiraheli Mm.
aravuga ati "Mu- mu byorezo byose yateje icyorezo cy'inzige nicyo cyatumye arekura abisiraheli baragenda
yarakubeshye nkibaza ntise nta yino niko wenda yambwiye nkibaza ntise wenda icyo cyorezo cy'inzige ntabwo twebwe cyazatugiraho ingaruka zikomeye cyane noneho wenda ak- akandi kantu navugaho
Mm.
hari ijambo hari hari hari inkuru Eric bagira ubusa yakoze ku bushize ivuga ku ku ngabo z'u Rwanda ubwo uwo bita muganga yari yagiranye ikiganiro n'abamotari Mm.
ni inkuru ya- ni inkuru yateje ibibazo byinshi cyane abantu hirya no hino bagenda ba- bavuga ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga Mm.
wenda muje ku- muje kuza kubona akanya gato mwaza kuza wenda kubidushyiramo nk'akantu gatoya we hari umuntu yari wansabye ko naza kuza kubimuvugira wenda bakongera kubisubizamo wari akantu gato ashaka kuza kumvamo mubinyemereye mwabinkorera
jean long urakoze cyane um, mpereye kuri iyo nkuru um, icyo nakubwira ni uko ijwi ry'amerika rizagerageza gushaka umuhanga mu by'umutekano n'igisirikare kugira ngo agire icyo abivugaho abo dukorera ubusesenguzi kuri iyo nkuru naho eh, icyo wari uvuze ibindi bintu wari uvuze nta nta gisubizo nakubonera kuko ubwo nyine duhereye kuri korona eh, n'ubundi inzego z'ubuvuzi zirahari zizagira inama abaturage nk'uko zikomeje kubikora Eh, nta wifuza ko yagera mu rwanda ariko biramutse bibaye ndizera ko oh, igihugu gishobora gufata ingamba zijyanye no kwirinda nk'ibyo wavugaga byo kuramukanya n'ibindi bakaba babyihorera naho um, eh, kiriya cy'inzige nacyo nanone nta muti ngifitiye ariko impamvu nakubwiraga ko uwo muntu yakubeshya ni uko eh, njya nsoma bibiriya nkibuka ko urupfu rw'abana b'imfura b'abanyagiputa ari rwo aricyo cyago cya nyuma uribuka ko habayeho igihe bitaga pasika basigaga amaraso ikomanizo by'umuryango kugira ngo marayika w'uwiteka naza kuhanyura ah, aze kumenya ko uwo muryango ari uw'abisirayeli iye kwica imfura zo muri uwo muryango urumva rero ntabwo ari inzige uretse ko inzige nazo ziri muri ibyo byago icumi byateye reka twizere yuko eh, zizahosha ntizikomeze kuyogoza afurika y'uburasirazuba kandi abaturage bakabasha guhinga no gusarura jalong urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugire wikendi nziza
nawe urakoze cyane uwiteka biteho kuri voa kabisa ye reka twakire n'ibitanga
Alo, n'ibitanga wakoze kwihangana cyane uherereye hehe
ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Muyinga amakuru ki aho imuyinga mu burundi
Muyinga n'amahoro n'akazuba karimo karaka ibintu bimeze nuko nuko igitekerezo rero washaka kutugezaho ni ikihe
jewe nashaka kubageza ku bintu bishika bitatu yego
ngaha iwacu mu burundi twimirije amatora hasigaye amezi abiri Mm.
wumva ababyeyi abagiye kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nenda amaze kumenya umwe w'umugambwe cndf jd hamwe ni agatogwasa umugambwe cnl
komeza Hano. hanyuma rero jewe ikibazo kubera iyo bavuye gutanga ibyangombwa mbere gukwiza idosiye kugira bazokwitoze bara- barashikiriza ikintu kuri radiyo Mm.
rero rero ejo ejo nyene ntihenze yari ejo nyene niho gwasa yavuga bamubajya abanyeshamakuru uti none wewe amatora uriteguye kwemera uko azogenda acavuga mugengo wa bene gihugu ho bazoshira niho nzo nzoshira ariko ngo amatora ya- yateguwe neza cya ndibaza amatora kugira kuri we abe yateguwe neza isigura iki yoba ndi nk'umuntu ari hasi y'uwo mumenyeshamakuru mfate yoba ndi nk'uwo mumenyeshamakuru wa ndamubaza ati kuri wewe kugira amatora yitwe ko yateguwe neza aba yateguwe gute ikibazo benshi nibaza esike azobyemera ibizova mu matora mu gihe atatsinze twashaka rero nk'uko murabamenyesha amakuru muzomudutumire ku iradiyo hanyuma tumubaze ibibazo kubera ni za yindi tuzotora tugaca dusubira muri za yindi duhesure dusubiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu umwe yabyasi uwundi ya- yatowe dusange dusubiye mu yindi ntambara abarundi tukazokama mu bintu by'intambara by'intambara bitazokwigera bihera
ubwo rero urasaba yuko twazatumira agatorwasa akagira icyo avuga ku bitekerezo bye n'uko abona amatora urakoze cyane n'ibitanga ugire wikendi nziza
namwe murakoze
ye reka twakire na okelo okelo uranyumva
ndakumva ndakumva bwandiye amakuru komera komera
Eh, komera cyane ndabasubije biyowe Eh, uherereye he okelo
ndi pade mu majyaruguru ya uganda ku boda ya uganda na sudani y'epfo
amakuru ki muri ibyo bice
Ah, ibi bice ni inzige region ya ruguru inzige ziri nabi cyane Ah, inzige za- ziri gukora ikintu kibi ziri kuva region ya cori ziza ah, hano muri region y'abagwagwa ugenda sudani
Eh, none Mm.
i- icyo twari turimo tunabivugaho ibyo bijyanye n'inzige tekereza abumva ijwi rya amerika uko bimeze ziraza zite zira zirangiza imyaka zite ubundi inzige iz- iteye ite isa gute
ubwo ah, inzige hano abanyayuganda kenshi ba- bari kuzikoraho dibeti cyane bari kuvuga ngo batangiye kwandika bavuga ubu noneho ko zambaye eh, suti Mhm.
Ah, zambaye suti za yero bakavuga eh, none ziri kuzanwa na na nrm ya yero bitaba ibitangaza Ah, izo ni ni ni zabaye nk'ibitekerezo by'abaturage ariko noneho ko zisa n'inzige ah, urebye irajya gusa nk'isenene
Mm.
a- ariko iri kuza iri mu mabara abiri hari iziza ari umuhondo hari iziza zifite uma- ibara ritukura Mm.
Eh, ariko uko biri kuvugwa cyane biri kuvuga ko inzige zaba zarakozwe ziva muri biriya bihugu bya middle east bika- zikaza zikabura ibyo zirya muri biriya bihugu zikaza hano mu uganda zishaka ibyo zirya Ah, ubwo nibwo zirimo zigenda zijya sudani naho zimaze kugerayo ariko muri kano karere ka region ya ruguru zimaze gupfa kwito kujya muri district makumyabiri zamaze gukwiramo
ibyangiritse bingana iki uburyo zangiza imyaka hari urugero ruzwi rw'i- rw'imyaka imaze zimaze kwangiza
ntabwo hari ba- hari habaho gukora icyegeranyo cy'ibimaze kwangirika kubera ko n'igisirikare cya uganda updf kirimo kirazirwanyisha cyane ba- hakoreshejwe indege n'abafuhira Ah, indege zirarwanya ariko noneho ntizigire ibyo zangiza cyane zigakomeza zigenda ariko zira- hari n'amagi ziri gutera nayo akaba zikavukamo hakavukamo izindi nzige ariko igisirikare uri kureba na bajeti ya uganda nayo yabaye nkeya bari kuvuga ngo bajeti irimo iratsenderamo kubera imbaraga bazi- bakoreshaga bari kurwanya inzige bakoresha indege ziri kuba nkeya bajeti nayo yabaye nkeya mbese byabaye ugutinya mu banyayuganda cyane cyane no region ya ruguru ikora ku boda na sudani
aho ngaho rero um, muri uh, district urimo ya padel wigiye hepfo gatoya hari district ya, ya bunyoro nabayemo yes eh
abanyoro bajyaga babona isenene wigeze kuvuga isenene nk'umugisha ah, nk'umugisha uvuye mu ijuru kubera ko barazifataga bakadukaranga neza bakatugira agafunguro kaba aka kumanywa cyangwa aka nijoro kimwe ni- n'inswa byose ntabwo bazitinyaga ntabwo ntabwo abaturage batekereza batari ko izi nzige ko ziturira imyaka natwe uwazereka aho tubera akaga
aha ntabwo birimo kubera gavumenti ya uganda yashyizeho eh, iti- itangazo muri ibi bice zirimo ah, kutitabira kuba barya inzige kubera eh, umuti barimo bazifuhiza ni umuti urimo u- ushobora kukugiraho ingaruka we muntu uziriye ariko noneho imyumvire y'abatuye kano karere ka ruguru ah, barabasha bo kuvuga ngo reka twebwe inzige tuzirye kubera ko ni abantu bakundira inyama cyane ntabwo baj- barobanura ku nyama bakaba bati reka tuzirye ariko igisirikare cya updf kikababwira aha mutaryize inzige kubera zirabatera ibibazo zirabica Ah, niko barimo barakumira cyane kuba batazirya
okelo urakoze cyane kuri ayo makuru yerekeranye n'inzige uduhaye niba nta kindi gitekerezo wari ufite ushaka kugeza ku bakunzi b'ijwi ry'amerika reka ngushimire
Ah, igitekerezo nari ngifite nari ngifite guhana munyamakuru Eh, uretse gatoya ure- uretse gatoya turagaruka turakugarukaho guma ku murongo wa telefone reka tubanze twumve edi kenzo muri semyekozo
muli wabasemyekoza bakolamu obulamu bunyuma bwobanga okolamu sirina biseera nzegenda ekindese gwe kubusaabo oye ebigambo tebikulama tatalina sente linda zitalifumita ebintu bya busene mekapu n'ebizigo bya busene yayo ebintu bya busene mekapu n'ebizigo babiselayi bangafe balafoneka abaga balafona ensembe omwana sabameleba n'omuwameleke nabuka semye semye semye semye semye semye semye enkozo yakolamu semye semye semye semye semye semye semye enkozo yakolamu semye semye semye semye semye semye semye enkozo yakolamu laifu wekuwaremoni ngokora remonedi ngorinya kuredi ndowooza ya kiro Eh, sabula njabala digida osobola beerayo ng'omanyire otakola nsimbi gw'omanyire labu ya leele yakati ebintu bya kiwani wano kwadda ku nsimbi songa tekwali gwa nsimbi wano kwadda ku nsimbi songa tekwagulanga nsimbi muli wabasemyegoza bakolamu okulamu bunyuma bwobaga bakolamu seme seme seme seme seme seme seme kozo ya kolamu seme seme seme seme seme seme seme kozo ya kolamu seme seme seme seme seme seme seme kozo ya kolamu kusanye n'omuwa mama w'abaana n'omuwa ekirungi n'omuwoyi mwana wa mama nanyuma kusanye n'omuwayi mama w'abaana n'omuwa ekirungi n'omuwoyi mwana wa mama anyumirwe kusanye n'omuwayi mama w'abaana n'omuwa ekirungi n'omuwoyi mwana wa mama nanyuma Yaman Kenzo mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda edi kenzo ni umuririmbyi w'umugande mu ndirimbo ye semyekozo ati ubuzima buraryoha iyo umuntu yakoze ati mwe mwese abakoze muri he ngo twishime edi kenzo rero ndizera ko kero nawe wari urimo umuteze amatwi rangiza igitekerezo cyawe kugira ngo twakire stanislas octave na frederic barategereje eh, nyarutsa igitekerezo cyawe okero
Mm, ndabasha gusamarayizinga eh, hariho ndashaka kuvuga kuri ah, ku magambo yakoreshejwe n'uno genero mubaraka muganga ndamunenga ndamunenga ku magambo atari meza yakoresheje akenshi abaho hari igihe usanga harimo abategetsi ba rwanda baterorayizinga cyane bavuga amagambo ata- atari meza ugasanga arimo guterorayizinga gutera cyane ubwoba cyane ino yes gutera ubwoba
yes gutera ubwoba Mm.
Ah, kagame ntabwo zikwiriye gukoreshwa bo muri ibi bihe bya- ba- bafitanye ibibazo na uganda ntabwo bikwiriye Ah, ndashaka kuvuga ku Nk'izihe?
ntoki zitomye imihigo Ni- nk'izihe zitomye imihigo reka mubwire u- uwo muri mirembe kizito twaragukundaga cyane ariko kandi ah, imana iza imana niyo nkuru izagucira urubanza kandi izarucira n'aba- n'ababwishe bibaza kizito ntabwo wiyahuye ariko ubutabera buzaboneka kizito mihigo naramukundaga cyane ariko nta kundi byagenda Ah, bwana joferi kasoze mvuga nti isi ya none iri mu cyo bita amo abaganda babyitaga tiyabwa esi eri ku bunkeke bwa korona vayirasi korona vayirasi iba ikibazo gikomeye cyane hano jye njya nibaza mu ma- mu speech yakoreshejwe na bill gates mu g7 yabaye mu biro ibihumbi bibiri na cumi na kane ubwo yabwiraga isi ngo mwi- mu- mwitege indwara yenda kuza iyo ndwara izaba iza- mu mezi atandatu zica abantu miliyoni mirongo itatu mugiye mu speech zavuzwe na bill gates murabanza kwa- murabasha kuba mwakumva izo speech ze ariko nkibaza aya magambo yavuze yaba yerekeranye n'iyi ndwara wenda muzadukurikiranire mukurikirane mumenye mutumenyeshe se tugire abahanga tubona babashe kutubwira se iyi ndwara yavuye he kubera ko biri kugaragara hano mu kenya hari umunyamakuru wafashe ifoto y'indege yari ivuye china iyo ndege yari ivuye china ije muri kenya ariko uwo mwakorerwa eh, ah, gusuzumwa iki ni ikibazo gikomeye cyane ese Mm, okay, lo- tumenye ni bande babiri inyuma urukwe rurihe Eh, Kero eh, um, ingingo nyinshi ariko hari ingingo wavuze numva nshaka kukubazaho wavuze uti amagambo akoreshwa na Perezida Kagame avuga ku by'umubano w'u Rwanda na Uganda amagambo uvuga atari meza ni ayahe Perezida Kagame yakoresheje
ndibuka amagambo yakoresheje mu gihe bamaraga gufunga imipaka yaravuze ati ntabwo nzemera ko ah, ntabwo nzemera gupfukama imbe ntabwo ngisubiramo byose ntabwo nzemera gupfukama yesi nta muntu wemera gupfukamira undi ariko noneho hariho amagambo yagiye akoresha akavuga ati igihugu cya ah, umupaka ndawufunze mu kuwufunga nta- ah, ntabwo ariko ibyo yabivuze Kero ntabwo yigeze avuga ko umupaka ufunze ahubwo icyo yavuze yaravuze ati tugira inama abanyarwanda kutajya muri Uganda kuko iyo bagiyeyo ntidushobora kubizeza umutekano
ha- hano ku uganda bajya bashyiraho sipiki za kagame yakoresheje afunga imipaka ni ikintu cyababaje cyane mu sipiki ze yakoresheje ugasanga arimo guterorizinga east african region mu buryo bidakwiriye sipiki ze murazumva murazita aho ngaho muri muri ibi bibazo biri hagati ya rwanda na uganda ntabwo bikwiriye nk'abategetsi bacu nyabona mutubwire amagambo aduhumuriza Ah, muduhumurize mureke kutujyanisha n'amahanga nkatwe abanyarwanda turi mu mahanga iyo twumva speech zikoreshwa n'abategetsi bacu amahanga abana abanyamahanga batangira ku- kutunyuzamo amaso mu buryo butari bwiza okelo urakoze Ah, ariko- cyane kuri ibyo bitekerezo turavugana uri padel mu majyaruguru ya uganda ukomeze kugira wikendi nziza kandi ugize neza gusangira ibitekerezo byawe n'abateze amatwi ijwi ry'amerika Uh, ukomeze kumererwa neza
Mm, nanjye nari mbashimiye ariko kandi bishoboka mwa- nari byo ntashaka kuba natangaza kuri radiyo kubera nta buhamya buhari bw'ako kanya ndagira ngo muzaduha- muzadutumirize umuntu ntashaka kuba navuga ku ku radiyo keretse munkuyeho ariko bishobotse twaza kubasha kuvugana nka tukavugana nkababwira uko biri kubera harimo ikintu giteye ubwoba turi kubona muri iyi minsi iyi nimero zawe turazifata hanyuma turaza kukuvugisha urakoze cyane ugire wikendi nziza murakoze namwe wikendi nziza stanislas ikaze mu kiganiro muri sanga
Joffre Musagoma ndabashuje cyane mukomere cyane ijwi rya Amerika komera cyane nawe kandi mwakoze kwihangana
nta kibazo ndabashuje ndabashimiye ariko amakuru yanjye yego ni meza ariko ntabwo ari meza cyane kuko ejo bundi kuwa mbere nabuze umubyeyi wanjye pfa kubyara yahuye n'impanuka y'igare riramugonga ahita yitaba imana
yewe komera cyane rwose ihangane iby'isi niko bimeze
Eh, niko bimeze buriya rero nagira ngo mbashimire ijwi rya Amerika amakuru mutugezaho ni meza cyane nshimira Patwari Max Karara utwakira unshimire na Eugenie Mukankusi yabashije kudutumirira abajyanye n'ubuzima mu Rwanda ubu ngubu basigaye baraduhaye inzitiramibu ubu rwose imibu ntabwo ikitududunganya nk'uko byajyaga bi- biba bimeze mbere
Mm. Fatu fatuwe arakumva ari hariya hakurya ndimo ndamubona mu birahure agomba kuba akumvise kuko niwe uguhaye ijambo eugenia ari mu gakonje gatoya ariko naza ubutumwa bwawe nzabumugezaho rwose
naho ubundi kigali mu rwanda tumeze neza imvura iragwa izuba rikava ubu ngubu turimo turabagara amasaka bamwe batera n'ibishyimbo byinshi urumva ko nta kibazo dufite nagira ngo mbashimire ijwi rya amerika naho nababwira ibintu byinshi cyane murakoze cyane byose mukagoma stanislas urakoze cyane kandi wihangane kuri ibyo byago wagize uwiteka akomeze agukomeze wowe n'abawe ugire wikendi nziza
murakoze kunyihanganisha ye octave ikaze mu kiganiro muri sanga
za Geoffrey amakuru amakuru muvandi ni meza Mm, uherereye he harya ndi ayoba amakuru muri ayowa amakuru ni meza turabona akazuba rwose katangiye kuva ibintu ni byiza rwose imbeho iri kugabanuka aka kabeho numva washington mwebwe ntabwo ntako mufite oya rwose mbo karahari nyine ntabwo wasohoka wambaye tishati nk'uri i kigali ariko ntawe bya bikote birebire ntabyo turi bwambare uyu munsi nuko nuko nyagasani asingizwe amena bo ndahita nkomerezaho mbwira umuntu wavuze ko icyago cy'inzige ari cyo cyatumye farawo arekura abayisirayeli hoya n'abana b'imfura bari bamaze gupfa Eh, nari nabimubwiye nanjye eh, bibiliya yanjye ndayigendana ni ukuri kandi ya gusa hari nona stanislas ni ukuri yihangane abakristo twemera ko tuzagera hataba urupfu Mm.
ya ah, hari u- inkuru ah, y'ijwi rya amerika nabonye yari yanditse ku rubuga ivuga ko uburundi n'u rwanda ruri ku ku rutonde rw'abanyuruza ngo ah, amahera ya banki y'isi Mm.
Ah, nari nashyizeho komenti niho ya ntibakavuge ngo uburundi n'u rwanda kuko ubwo n'abaturage baba bagiyemo bajye bavuga abategetsi bavuge no mu mazina Ah, no no mu buryo mwayisesenguye rwose wumvaga hari kuvugwa cyane aba- abategetsi b'i burundi ahantu bagiye bahisha nyine imitahe yaho- yabo mu mahanga
reka nkubwire icyo Eh.
kintu icyo kintu ndacyumvise kandi ndi bugutumikire kuko abaturage nta ruhare bagira mu inyerezwa ry'amafaranga nk'ayo ngayo bikwiriye kubazwa abashinzwe kuya kuyacunga no kuyakoresha murakoze cyane ni ukuri noneho kandi na- na- eh, n'indi nkuru ah, ni muri isanga yo kuwa kane bari batumiyemo mu witwa riyoneri wigisha muri univerisite ya santiago bavuga ku byerekeye n'uburyo ibihugu bya rutura ah, bi- biri kuza muri afurika cyane yego noneho uwasangaga riyoneri nanze ku kujya impaka kubera ko yari umutumire wasangaga asa nk'aho ah, mbese inyungu nyinshi ari izo ko afurika ibona ibyo bihugu biza ariko rero ngewe nk'ibitekerezo byanjye ko uyu munsi uba wawuduhaye ngo tubitange yego ntabwo mpakana ko tutungukiramo nk'ubu koko twabonye interinete tubona n'indege ndetse tuzi inaha ariko ibi bihugu bibigiramo uruhare nako bigiramo inyungu muri afurika cyane nk'urugero usanga iyo bino bihugu hari hari inyungu biri gukura muri afurika niyo haba hari intambara twe mu gihe duhanganye nazo duhunga tubabara bo ubona ntacyo biba bibabwiye naguha nk'urugero buri gihe perezida taramp cyangwa se amerika ibivuga ibivuga burundi rekura abanyamakuru wafunze ah, urarwanya ube- o- ntabwo ukurikiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko nategereje ko bagira icyo bavuga ku bwicanyi bwari buri kubera iyo mu minembwe muri congo Ni- nita- mbona ko kubera ko inyungu zabo hari zitabangamirwa ibyo batabiriho Ah, noneho mpita ngaruka kuri libiya uburyo birirwa bicaye ngo yabuze amahoro Ah, njye nkeka ko ibyo bakekaga bayirimbura ko bagiye kubona umwanya wo gucukura byanze kuko inyeshyamba zahise zuzuramo zikabara aha mpita nkwibariza ikibazo nk'umunyamakuru usesengura nk'ubu nk'uwambwira ngo amerika ishyigikiye inyeshyamba ziri muri siriya ah, ah, sinzi icyo ibi zishakaho niyo mpamvu rero umuntu umbwira ngo ibihugu bya rutura iyo bije iwacu ngo ngo ni twebwe biba bi- eh, ari inyungu zacu nibo ahubwo hari ingorane bagiye kuduteza Geoffrey niyo ngiye gusorezaho Mm.
azi y'ubu barayitinya kuko irimo abantu biheba bakizirikaho ibisasu bakabatera ba- afurika ntibaraza Geoffrey kubera abategetsi bacu bimirije imbere gukorana n'ibyo bihugu kandi mbona ntacyo bitumarira twebwe ahubwo kuko baraza bagatwara amafaranga bakubaka amazu imihanda ariko demokarasi iyo yo kuva ku butegetsi vuba guhindura itegeko nshinga ntibabyigire hano kuko abangaba babifite ahubwo bakazana izo ngorane So, abanyafurika nabo bazabyiga bajye babyizirikaho rwose ni vuba kuko nta kindi gisubizo bari kubona
Octave urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya Amerika ukomeze kugira wikendi nziza aho ngaho mureba Frederic ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane mbanze kubashimira kubona mwashoboye kumpa ijambo gatoya yewe uherereye hehe
igisagara cya bujumbura
ni amaki aho ngaho i bujumbura
bujumbura kweri n'amahoro akazuba kibeho Mm.
iyo hari akabihe ariko uno munsi hari akazuba harakugurutse bitewe Mm.
ubwo hanyuma icyiyumviro cyanjye nagomba eh, gushikiriza nage- nagomba nyine nunganire uwo mugenzi wanjye yaje kuvuga ku bijyanye n'inkuru yavuze bijyanye n'amafaranga abategetsi b'igihugu cy'ubundi banyurwa baba bahawe n'ingurane ya banki y'isi yose hanyuma bakajya kuyogereza mu bindi bintu bya rutura byo mu mahanga Mm.
ni kuri ibyo bintu ni ibintu bibabaje cyane iyo uri kuraraba ngaha mu gihugu cyacu ingene abantu bakennye abantu babura utwo bafungura abantu babura icyo barya abantu bagenda gusa ugasanga n'umuntu aba ariko agerageza ngo akore udutsiko abe aho yitura kugira urumva arabikundiye kwiyunganya imbere mugabo ugasanga hari abantu banyuriza amafaranga nkajya twigisha bakajya kuyanyuriza mu kugira usanga ari ibintu biteye isoni cyane ariko umuyobozi wanyu aho ngaho yabakuriye inzira ku murima ati niba hari ayo mfite yo bazitwarire ibyo ntibyagaragaza ko we ari umwere
ibyo arashobora kuba ari umwere muri bo bakorana ugaca usanga baragiye E- e, siko bimeze Mm.
hanyuma ikindi nacyo urumva nta nkuru nk'ibyo ushobora kuvuga ko ari iye abantu ntabwo bazi ko batanga inkuru ari iye Undi nk'akarorero ntushobora kuguha katari kure cyane urabona nk'umuhisi wegera aho ari mu buryo b'abarundi ko ari amafaranga yigeze gufatirwa mu gihugu cy'ububiri miliyoni menshi y'amarundi icyo gihe ubutungane bwo mu mijyi nibo babuze ki mu gihugu cy'ubwo abantu bajya rimwe ku munsi ushobora kujyana ku mafaranga nk'aya kabuze
Mm.
nk'ayo mafaranga wumva ikintu kiyajyana mu burimyi cyangwa ikintu kiyajyana mu bintu byo guteza imbere ibyaruka mu bintu bijyanye urumva n'ibintu byo kwiteza imbere usanga urumva ari ibintu byiza cyane iyo byose bituma ibihugu bizamuka bikava mu bukire hanyuma urumva ikindi cyumviro rya kabiri urumva gifatanye n'icyo nyine ni ku bintu bijyanye ni ku bintu bijyanye urumva n'ibintu by'igitero cyabaye ubwo cyabaye ku munsi wa mbere
Mm.
biravugwa yuko abantu baba barakigize yuko bari bari muri rwa rwaruka rw'imbonerakure urumva uca usanga urumva ari abo bategetsi nyine urumva baba bariko bashaka kwigendera ku butegetsi baca baza bararaba nyine urumva bakoresha abantu bahereza udufaranga kugira urumva baze barakora ibintu bita bijyanye None n'ibintu se- bya- kuri igicumbi ibikorwa by'iterambere ishyaka ishyaka riri ku butegetsi ryagira nyungu ki mu guteza ikibazo cy'umutekano mu gihugu eh, ri- riyoboye
urumva nta nyungu wogira kuko umugabo urumva nta nyungu wagira umugabo urumva uri kuraraba baba- ababazi barabazi nyene barabazi urumva yaba nk'undi bavuga yararongoye abandi baravuga yuko yari- yari mu rugo rwa rukanyene Mm.
y'imbonerakure Mm. reka tugushimire frederic kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya hanyuma amerika kandi kaba akandi kagira gatatu nako urumva n'akajyanye n'aya mashyirahamwe mpuzamakungu ama ONG
nyarutsa aya mawoyeni aya mawoyeni urabona bari batanze ikiringo cyabo gushika itariki mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa deni jene yuko ngo aba yahize gutanga ama- imyidondoro y'abakozi bakoresha yuko ngo ibitsina byubahirije ngo nta moko bakigizwe n'imyidondoro yabo wagomba urumva ibyo bintu wumva nabyo ni kubimenyera nk'uko nka rya shyirahamwe hariho n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'ingisho byabyiyaniriye umuntu ashoboye akazi umuha akazi nk'umuntu ashoboye akazi ugenda kuraba ubwoko bwiwe kumva bose n'abarundi n'igihe imana ikiterwa ntiyateye ivuga ngo uyu n'umuhutu cyangwa uyu n'umututsi bora umuntu ashoboye akazi kuko byo nama mbona kenshi iyo twituye abantu ntibirinda kubaza ngo ubwoko kanaka cyangwa ubwoko bundi usinda mu madini amwe ntibanda kuraba ngo ibyo ni iby'abahutu cyangwa iby'abatutsi tukajya bimwe dusubiramo amaso kamwe simbona ibyo bintu bokwirirwa baragira ngaho urumva ngo bavuge ngo naraye ku itsina cyangwa mu kubahiriza bijya n'ibintu byinshi bya bajya mu politiki yabo mbabureka kuzana mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki kuko amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ageze guhuza abantu no kumvikanisha abantu iyo bagiye mu bintu by'amoko y'umuco usanga ariko baracanisha nka bene igihugu frederic urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ugira umunsi mwiza reka twakire na teogene murakoze namwe cyane imana ibahezage
teogene amakuru amakuru teogene amakuru ni meza uherereye he
uherereye mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka nyabihu amakuru amakuru muri aho muri nyabihu aho ngaho
turaho turakomeye akazuba ni kose nta kibazo turashima imana ibirayi biraboneka bimeze neza muri make
ibirayi muri nyabihu biraboneka nta kibazo
eh ibirayi birahari ibirayi birahari rwose Mm, icyo ngira ni magana abiri na makumyabiri yampaye inka ko numva byazamutse cyane
Eh, bisa n'ibyazamutseho gatoya n'iyi- n'iyi minsi hari uherutse kumbwira ariko i kigali nta ko kibazo birahari ko binahenze kurusha aho ngaho uretse ko ariko n'ubundi byahoze i kigali byabaga bihenze kurusha iwanyu
Eh, kigali ho birumvikanye mu murwa Mm, nuko rero ahangaha cyuriye buno bw'ikiro ntabwo cyari gisanzwe cyurira nk'uko cyuriye muri izi minsi
mm, nuko rero igitekerezo cyawe
Eh, igitekerezo cyanjye mbese nk'abanyarwanda twese ikibazo cya uganda n'u rwanda kiba kiduhangayikishije rwose kuko hari na bamwe bafite imiryango muri uganda babuze uko babonana kuvugana nta biba byo- byoroshye ndetse duhora twifuza ko ikibazo cyakemuka iriya nama ya kane igiye kuza ikaza bagafungura imipaka rwose nicyo abanyarwanda benshi twifuza
namwe aho ngaho se byabagizeho ingaruka zigaragara
urebye ntabwo ingaruka zabura Mm,
birahari nubwo tugerageza kurwanya nazo zikagabanuka ariko ntabwo zabura ni nk'izihe
ingaruka ibijyanye n'imirire ibijyanye n'imirire nangwa se ibindi bikoresho by'ibanze bikunze kuba bihenze ku isi kubera icyo kibazo
Mm, ara ndakumva
eh, ni ibyo ngibyo by'igitekerezo cyanjye
yewe urakoze cyane reka twizere ko abashinzwe izo nzego za politike n'ubuyobozi baza bazumvikana baga- ibibazo biriho bikavaho mugashobora ku- kongera gusubira uko byari bimeze ugira umunsi mwiza teogene
Eh, murakoze murakoze kandi icyo kiganiro turagikunda cyane ndabashimiye kuba mwazirikanye mukaba mwampamagaye urakoze cyane aho ngaho i nyabihu ukomeze umererwe neza kandi ubasuhuze bose abaho natwe turabakunda reka twakire steve
hano amakuru amakuru steve
amakuru ni meza turashima uherereye hehe
andi hano i kigali muri kibagabaga igitekerezo cyawe
Mm, bantu bakambana ndamutse aba- abakunzi b'ijwi rya amerika yego
hanyuma igitekerezo cyanjye harimo n'ikibazo cyanjye ndabaza ku bijyanye na biriya byabaye ibibyumbura muri birara Eh, nubwo benshi bagiye babivuga ko cyane ariko ni ibintu biteye amakenga kumva baba bavuga ngo ni imbonerakure zateye kugira ngo ngo zandike ku izina riri ku ku nyangamugayo za senere zo muri Gatorwa- za gatorwasa abandi bakavuga ngo ni abagwanyi aba- mu musanera akavuga ngo ni abajura ni imvugo uba wumva zitandukanye kandi zose umuntu aha agaciro bitewe n'uwo ari we cyangwa n'icyo agomba kuzikorera hanyuma ikindi kibazo nshaka kubaza gatoya ndavuga kuri generale varisita ndayishimiye urebye ibintu amaze iminsi yakora agendera intara zimwe na zimwe abanyagihugu bamwe bakababuza imirimo abanyeshuri ntibige amasoko ntareme ngo ni uko yahagendeye urebye aba ari kuyitwara nka perezida cyangwa nk'aho umenya ari mu myiyamamazo kandi imyiyamamazo igeni baza ko itaratangwa cyangwa niba hari niba yaratanguye kugira ngo nka mu banyamakuru muba mubizi mwabiduha k'umucyo kugira ngo abatabizi aho ngaho bamenye ko imyiyamamazo yatanguye hanyuma gato sinzi navuga kuri ibi bijyanye na kizito bamwe na bamwe bagiye babivuga ku gutandukanye ntabyo babizi mu biduha k'umuco kugira ngo twumve aho kuri uko guhagaze muri byose
steve urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo ibyo umbajije bijyanye no kwiyamamaza mu burundi amakuru ugenda mfite ni uko bitaratangira ku mugaragaro ikindi ku bijyanye n'urupfu rwa kizito ibyo twabatangarije hano ku ijwi ry'amerika ni kuriya twabyumvise ibindi uko ubibona ku mbuga nkoranyambaga natwe hano ku ijwi ry'amerika niko tubibona ariko amakuru twabashije kubona ni ariya umunyamakuru wacu yabagejejeho kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nk'uko mwayumvise urakoze cyane ugira umunsi mwiza steve ukomeze kugira wikendi nziza aho ngaho mu burundi reka nshimire na bagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma no kwegeranya ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma reka mbasigire emergency
Only after the sunrise. Said she gotta go a long time. yeah. I remember the fun times, cause you and me hit it one time. yeah. All we have is this one life, and call me back when you're online. yeah. Calm down when you slow down, slow down when you calm down. You never know, girl. Girl, you know you give me no love. yeah. Girl, you know you gotta show mercy. yeah. Things you do make me confess. yeah. Only a smile make me undress. yeah. No time to slow down. yeah. We at the club, you better go down. yeah. Baby, it's dark around. Baby, you want my sunrise. Screaming out the night and see your way. You know my heart breaking your way. She ain't loving me your way. Summer come and carry me your way. Emergency your way. You know my heart breaking your way. She ain't loving me your way. Summer come and carry me your way. Emergency your way. You stay where you run far away. 20 guys when I come by, oh. Y'all don't want it, just run shy away. Oh, you know you give me life, oh. No battle is all bad, oh. Take a day from me for life, oh. Cause you know we got one life, one life. Now you know you give me no love. Now you know you gotta show mercy. Uh, things you do make me confess, oh. Only a smile make me undress, oh. No time to slow down. uh. We at the club, you better go down. yeah. Baby, it's dark around. Baby, you want my sunrise. Sunrise. Night and sunlight. You know my heart breaking away. She ain't loving me away. Summer come and carry me away. Emergency away. You know my heart breaking away. She ain't loving me away. Summer come and carry me away. Emergency away. Summer come and carry me away. Emergency away.
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika